Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 22 fi 25 irratti Waashintan Diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa majjii 11 bara 2018 attamooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
mormii farra mootummaa tuunisiyaa keessatti ka'een namoonni dhibba shanii ol to'annaa jala oolaniiru mataa oduu attamooltan kan oduu dubbisu antuu jubee horaati.
ragaa ittisaa dhiyaachuu hin danda'u obbo baqqalaa faafi jechuudhaan manni murtii murteesseerraa kanarraa ka'uudhaan immoo dhaddachaa. jeeqxan jechuudhaan tokkoon tokkoon isaanii hidhaa baatii ja'a irratti muraniiru sagantaan keenya bal'inaan gara sana ta'a koongiresii yuunaayitid isteetsi bajata waggaa haaraa raggaasisuuf guyyaa xiqqoo tafeera oduu keessatti gabaasa qabna ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi lammiiwwansaa gara biyyoota alaatti hin imaliin dura of eeggannoof akka gargaaruuf biyyoota addunyaarra jiran sadarkaa nageenyaan afuritti ramadeera gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf tujube.
mormiin farra mootummaa kan guyyootii sadii hookkaraan guuta biyya afrikaa kaabaa tuunisiyaa keessatti erga geggeessamee booda namoonni dhibba shanii ol ta'an to'annaa jala oolaniiru humnootiin nagaa eegsisaan mormii sana dhaabsisuuf jecha magaalaalee biyyattii hedduu keessatti bobba'anii jiran. mormiin kun dilaalli ol ka'uusaaf bajata mootummaa haaraa raggaasifamuu ilaalchiseeti aangawoonni akka jedhanitti roobii kaleessaa qofaa namoota dhibba sadii oltu to'annaa jala oolan tuunisiyaan abbaan irree zaayin el abadaayin been alii bara 2011 aangoorraa utuun foonqolchaminii qabe hojii dhabiinsa hamaaf malaammaltummaan rakkataa turte sababa sanaanis warraaqsi arabaa guutummaa kaaba afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti ka'uun ni yaadatama. koongiresiin yuunaayitid isteetsi waliigaltee mootummaan seerri carraa ijoollee kuma dhibba saddeet eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii murteessuu dabalate hanga amajjii kudha sagalitti bajata mootummaa ramaduuf murtiirra ga'uuf guyyoota shan qofaa akka qabu beekame gabaasaa kaatiriin gibsan tigistitu dhiyeessa.
koongiresiin yuunaayitid isteetsi bajata bara 2018 murteessuudha guyyaa shan qofa qaba. muddama guddaatu jira ammaaf waliigalteen irra gahame hin jiru dhimmoota paartiin lamaan riippablikaanii fi dimokiraatiin irratti waliigaluu dadhaban keessa immoo dhimmi immigireeshinii tokko pireezidaanti tiraamp kaleessa yeroo seeratumtoota gama paartii lamaanirraa walitti dhufan wajjin marii godhanitti waan wayya jedhan dubbatanis waliigalteerra waan gahamaa jiru fakkaatu.
haaromsa immigireeshinii waliigalaa irraa fagoo hin jirtani kanaafis. san irratti tarkaanfii tokko fudhattanii deemuu yoo barbaadan ta'e naa ta'uu baatus inuman deeggeera.
pireezidaant tiraamp dachumaan kanaa jedhan malee dhimma immigireeshinii ilaalchisee dhaabii qaban akka dur dubbachaa turan yeroo ammaatti ifatti hin beeksisne warri riippablikaanii haaromsa dhimma immigireeshinii ilaalchisee dubbii ijoo afurtu jira jechuudhaan dubbatan.
dhimmi kun hundi namoonni sagantaa daakaa jala jiran bu'aa akkamii argatan waan jedhuun walqabatee akkaataa eegumsa daangaa lootarii diivi waliigala dhimma immigireeshinii wajjin kun dhimmoota arfanii jechaadha kana irratti mari'achuuf deemna.
haaluma kanaanis paartii riippablikaan irraa miseensonni mana maree marii koongiresii irratti godhamuudha deemu waan jedhan mari'atanii murtee hundaafuu fayyadu cimaa ta'e irra gahuu isaanii dubbatan. namoota seeraan ala biyya keenya seenuudhaan yaalanitti haala itti cimsuu warra dhufanis asitti akka nafni godhuu irratti akka mijatutti haaromfamuu qabaa jedhan seerri immigireeshinii biyyattii seerri jedhame kun garuu diriimers dargaggoota daakaa jala jiran namoota ijoollummaadhaan warri isaanii wajjin yuunaayitid isteetsi dhufanii waraqaa jireenyaa hin qabne kuma dhibba saddeet ta'an eeyyamni isaanii oggaa sadiif akka haaromsamu garuu immoo giriin kaardii jechuunis waraqaa jireenyaa akka argatan. karaa an hin banne kun immoo miseensota paartii dimookiraatiirraa waan fudhatama qabu akka hin taane gamanuma himamaati jira sababni isaas dimookiraatonni dargaggoonni sagantaa daakaa jala jiranii fi as yuunaayitid isteetsi keessa jiraachaa jiran kun ammaaf ammatti fala argachuu qabanii yan jedhu dimookiraatonnii fi riipublikaanonni walii galanii akka koongiresiitti bajata baranaa murteessuudha akkuman dura jedhe guyyaa shan qofatu saanaaf ta'uu baannaan mootummaan cufamuuf deemaa jechuudha dubbiin egaa amma dimookiraatotaaf dhimmi daakaa dhimma amma mootummaa cufsiisutti isaan geechisuu an jedhu kunis guyyoota dhufan keessatti an beekamu ta'a.
pireezidaant doonaald tiraamp gorsaa addaa rooberti miyuular waliin waa'ee qorannaa duulli filannoo raashaa waliin hidhata qabaachuu ilaalchisee mari'achuuf wal arguun hin fakkaatu jedhan tiraamp kana ka beeksisan kaleessa muummicha ministeeraa noorweey erna soolberg waliin erga wal arganii booda tuuta oduuf ibsa kennaniin ture ibsa kana dura kennaniin ka jiddu seeninsi raashaa hin jiru jedhan irra deebi'uudhaan gaaffiif deebii gochuun natti hin fakkaatu jedhan filannoo sana gidduu seenuun eeyyee jira innis dhugumatti dimookiraatotaaf raashaa gidduutti jedhaniiru miyular abukaatoolee tiraampiif akka ibsanitti qaama qorannaa isaaniitti randeebiyaa qaama qorannaa sanaatti gareen isaanii tiraamp waliin gaaffiif deebii geggeessuu fedhaa jedhaniiru tiraamp garuu qorannaan sun shira dimookiraatotaati ittiin jedhan. waliigalteen sagantaa niwukilaraa iraan hojiirra oola yaaddoon misaa'ilaa baalistikii giddu galeessa bahaa keessatti oomishuu see yaaddessaa ta'uun sun qofti ilaalama qofaatti ilaalama jechuudhaan hooggantuun imaammata alaa kan gamtaa awurooppaa firederika mooyirinii beeksisan kan akka dubbatan har'a biraasels keessatti ministeerota haajaa alaa biriteen faransaay jarmanii fi iraan waliin waliigaltee bara 2015 irra ga'ame irratti innaa mari'atanitti ture. waliigalteen sun iraan meeshaa niwukilaraa oomishuu irratti hojjetaa jirti yaaddoo jedhuun saganticha kan murteessu yoo ta'u isaanis iraan uggura maallaqaarraa irra jiru kan kaasu ture iraan sagantaan ishee meeshaa niwukilaraa hojii nageenyaaf qofaa kan itti fayyadamtu ta'uu beeksisaa jirti ministeerri dhimma alaa iraan mohammad jabaar zaariif waliigaltee sana deggeruu isaanii ibsanii yuunaayitid isteetsi garuu imaammata diigamiinsaa hojiirra oolchiti jechuun qeeqan. loltoonni yuunaayitid isteetsi loltuun yuunaayitid isteetsi lola afgaanistaan keessatti geggeessameen du'u gurmuun neetoo kan gamasii beeksisee jira balaan sun kan dhaqqabe naannoo jeeqamaan raafamu konyaa achiin nangaraar keessatti ta'uu daayireektarri dhimmootii uummataa akka gurmuu sana kaappiteen toom gireesbaak ibsaniiru haa ta'u malee haala walitti bu'iinsa afgaanistaan gama bahaa sana keessatti mudate bal'inaan hin ibsine miseensota tajaajila waltaatotaa keessaa lola sanaan namni tokko ennaadu lammii yuunaayitid isteetsi kan gamtaa sana keessa jiru. tokko madaa'e tajaajila wal'aansa fayyaa fudhataa akka jiru ta'uun illee beekameera sabaa himaan gamasii maddeen maqaa dha'uudhaan akka ibsanitti balaan sun waraanni yuunaayitid isteetsi haleellaa qilleensarraan raawwateen namoonni hedduun du'uu isaanii ibsee jira garuu sirnaan hin mirkanoofne. ministiriin haqaa kan yuunaayitid isteetsi garee dhaaba shororkeessotaa iraaniin deeggaramu hezbollaan ka geggeeffamu deddeebii maallaqaaf daawaa sammuu adoochu qoratu hundeessuusa abbaan alangaa muummicha ameerikaa jeneraal jeef seeshins beeksisaniiru seeshins akka jedhanitti gareen kun qorannaa bulchiinsi dhimma daawaa ka deddeebii maallaqaaf daawaa sammuu adoochuu kan yuunaayitid isteetsi keessaaf naannoo addunyaarraa irra deebi'ee xiinxalaa jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi lammiiwwan ameerikaa gara biyyooti alaatti utuu hin imaliin dura of eeggannoof akka godhaniif jecha biyyootii addunyaarraa ija nageenyaan sadarkaa afuritti ramadee jira walitti bu'iinsa uumamuu malan kan ilaaleen dameewwan quunnamuu qaban akkasumas quunnamtiin akka addaan hin cinne taasisuuf of eeggannoo barbaachisu gochuuf akka ta'e ibsameera gabaasa kana iskindir fireetu finfinneerraa erge nugusu.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaaf sadarkaa baasee ifa kan godhe ministeerri dantaalaa Ameerikaa ibsisaa kun tasgabbii fi daawwannaa godhamuun qabateeti. Ministerichi ibsa isaa kanaan ramaddii afuriin biyyoota nageenyaa fi sabatiinsa qaban irratti hundaa'ee kan ramade naa ta'u gulantaa jalqabaa irratti of eeggannoo durmaan barame kan gochuun barbaachisuun. sadarkaa lammaffaa irratti immoo of eeggannoo dabalataa biyyoonni barbaachisuun ramadee jira itoophiyaan ramaddii isaa lammataa kana keessatti argamti sadarkaa sadaffaatti biyyoota dhibee nageenyaa olaanaa qabanii fi gara sanatti imala godhamuuf karoorfame irra deebisanii itti yaaduu kan barbaachisu keessatti ramadee jira. tasammoo gara sanatti adeemuu kan itti hin barbaachisnee fi lubbuudhaaf bakka sodaachisoodha biyyoota ittiin jedhe gulantaa arfaffaa irratti ramadee jira. Akkuma biyyoota kaanii biyyoota akka Itoophiyaa sadarkaa lammataa keessatti ramadamanitti lammiiwwan Ameerikaa of eeggannoo olaanaa akka godhan hubachiiseera. Ministeerri dantaa alaa Ameerikaa kun. Akka ibsa kanaatti carraan walitti bu'iinsaa dhalachuu fi mootummaanis walqunnamtii sabaa himaalee yeroo cuccufu hubatamuun sababaa biyyattiin biyya of eeggannoon itti imalan keessatti akka ramadamtuuf sababaadha jedhameera. Walitti bu'iinsii fi boora'uun tasgabbii ennaa mudatu. Mootummaan Itoophiyaa intarneetii, intarneet moobaayilii fi tajaajila bilbilaa uggureera yookiin immoo guutummaan cufeeraa jedha odeeffannoon Itoophiyaa ilaallatee ba'e kun. Gochi kun embaasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa jiran odeeffannoon wal jijjiiruu fi tajaajila gorsaa laachuu hanqiseeraa yookiin danqeeraa jedha. Nikolaas Baarnet embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti oduu himaadha. Ramaddiin Itoophiyaan of eeggannoo olaanaa barbaaddu keessatti ishee ramadsiise naa ibsan. Deemsi sababoota itti dorgomsiisnu yookiin madaallu hin jiru. Dhimma Itoophiyaa yoo ilaalte carraan walitti bu'iinsaa fi jeequmsi dhalachuu itti danda'u imaltoonni waan dhimma hubachuu qaban ta'uu addeessa. Sun qabatamaatti ga'e ni qabaata. Akkasis ta'e garuu haalli kun yookiin inni sun caalaatti dhimma kanaaf shoora qaba jechuu yookiin dhibbantaadhaan haalli itti kaa'u hin jiru ture kan jedhan. Ibsi kun Ameerikaanota Itoophiyaatti imalan ennaa gorsu immoo sabaa himaalee biyyattii akka hordofan karoora isaanis haala jiru waliin wal simsiisanii socho'uudhaaf akka of qopheessan naannoo isaanis akka ija qaraan ilaalan jedha. Kun osoo akkas ta'ee jiru naannoo Oromiyaatti zoonii Harargee Bahaa fi naannoo Affaaritti bakka sulula Dankiiltti sadarkaa sadaffaan ramadee jira ibsi kun. Kun immoo sodaa nageenyaa olaanaa fi imala godhamuuf qabame deebisanii itti yaadu ramaddii jedhu ta'uu isaati. Sababaan kun itti ta'eef immoo harargee bahaatti hiriirtonni mormii tasa dhalachuu kan danda'an ta'uusaa fi kanaan durattis du'aaf miidhamni qaqqabuun wal qabateetu. Humnoonni mootummaas hiriirtota tokko tokko irratti tarkaanfii ajjechaa fudhachuu yaadachiiseera ibsi kun. Naannoon Somaalee immoo sadarkaa arfaffaatti ramadameera. Ramaddiin kun bakka. tasuma deemuu itti hin barbaachisnee fi lubbuuf balaa ta'an jedhee ministirichi kan ramadeedha. Kana waan ta'eef lammiiwwan Ameerikaa gara naannoo sanatti akka hin imallee gorsa ibsi ministeerri dantaa alaa Ameerikaa kun. Naannolee Oromiyaa fi Somaalee iddoowwan daangessan irratti walitti bu'iinsa uumameen namoonni akka du'anii fi madoo ta'an ogadeenii fi harargeen qabatee humnootii hidhatan irratti sochiin waraanaa akka jirus ibsi ministeerri dantaa alaa ameerikaatiin ba'e kun dabalee yaadachiisee jira.
amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii sadii nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra daqiiqaa afurtamii sadii darbeera dabareen kasirbaate. Dajanee Kaasaayee hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaala olaanaa kalidataa jiru dhaddacha arfaffaan aangawoonni biyyattii obbo Baqqalaa Garbaafaaf ragaa ittisaa ta'uudhaan akka hin dhiyaanneef murteessee jira. Hoogganoota KFO arfaniif immoo dhaddacha jeeqxan jechuudhaan hidhaa baatii ja'an adabeera. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbiseen ture.
Beellamni kan Baqqalaa Garbaafaadha kan tureef ragaan ittisaa kan hin jedhan kan qondaaltota federaalaatiif naannoo Oromiyaa hin dhiyaatamu hin dhiyaatan irratti ajaja tokko kennuuf tureeyyuu dhaddacha afurii kanarratti amma Baqqalaa fa'aa waamanii ragoonni si waamattan kan ittisaa dhiyaachuu hin danda'u maaliif ittiin amanne himannaa kanaaf kan isaan dhufanii. irra gan jennee nu amansiisaan hin jirreefi hin dhiyaatan isaan hunduu ajaja kana jennee jedhanii itti aansanii immoo waandoola geellee akkasumatti shiftii kanaan kan wal fakkaatu wanti inni irra jennee amannu waan hin jirreefi isaan kana hundaa dhiyeessuu hin dandeenye ka jedhan ajaja kennanii ajaja kana isaan kenninaan jarri arfanuu jechuudha obbo Baqqalaadha obbo Dajaneedha obbo Addisuuf obbo Gurmee isaanillee ka'anii mormatanii yaada kana maaliif akkana gootanii dhaddacha kana durattuu hin shakkinaa kan nu ragan isaantu beeka kan waamate nuyi dhaddacha akkamitti akkana nu jedha kan jedhu baay'ee dallananii dubbatanii dallansuu kanarraa ka'e warri himannaa biraatiin dhaddachisan keessa jiran tokkollee hin jiranii isaanillee dallansuu isaanii kan deeggaranii akka waan akka cabacabuu godhanii kanumarraa kan ka'e dhaddacha jeeqxan jedhanii isaan arfanirrattu ji'a jaajaa adabbii kennanii warra immoo himannaa biraa isaanii cabacaban sanniin immoo ji'a sadi sadi adabanii Garuu aangawoonni sun har'a hin dhiyaannu jedhanii xalayaan erganne.
Nadhanni erganne isaan immoo warri Oromiyaadha kanaan dura haala nuyi jechaa ta'e biratti akka dhufnu kan jedhan xalaya akkana fakkaatu erganii muummichi ministeera inkaan hojiinna baay'ata kan jedhu karaa waajjira isaaniitiin erganii amma adda jiraachumatti mataa ofiitii kaasee waan amma duratti sitti kana jedhe jechuudha.
Abbootiin aangoo sun dhufanii waan jechuuf jedhan obbo Andu'aalem Harraagee dhufee waan jechuuf deemu akkamitti manni murtii tilmaama dursee.
Isaa beekan jechaa jiru akka seera idileetitti akkuma seera addunyaatitti seera Itoophiyaa keessa baratametti qaamni hunduu ragaadhaaf yoo waamame manni murteedhaa qaama sanii ajaja geessa. Qaamni sun akka dhufullee ebalu aangoo qabaa ebalu nama guddaa akkanaati daggachina jiru jechuun hin jiru olaantummaan seeraa akka lafa qabatu yoo ka dhugaa ta'u taate dhugaallee ta'uu kan qabu abbamti seera hunduu ajajamuu qaba fakkeenyaaf kanaan dura muummichi ministeera obbo Mallas Zeenaawi nama Assagid Gabrasillaasee jedhamuun Tigraayiin mana murtee olaanaarra waamamanii deebii isaanii kennanii achitti hafe kun amma muummichi ministeeraa kana amma Itoophiyaa kabajamoo obbo Hayilamaariyaam hojiin baay'ee waan natti jiru kan jedhu kana kan fakkaatu xalayaa kennee qondaaltotiin Oromiyaadhaa immoo hin dhiyaachuu dandeenya haala nuyi jechaa jedhanii Andu'aalem Harraageedhaa ajajni duraa isa hin geenye ka ammaa isa ga'ee dhiyaachuu qaba maal akka ragu isatu beeka maal akka isaan hin ragu kan gaafatu warra ragaa lakkaateetu beeka dhaggachi fila waameetumaan waan kana godhuu qaba malee haala amma kanaan keessattuu amma kan Andu'aalem Harraagee hojii baay'atallee hin jedhanii sababnillee hin jiru murtee dhaggachi kenne kun yaa'u dhaggacha waan ta'eef ajajni kennanu kabajjuun dirqamallee ta'u ija seeraatiin yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata jechuudha fudhatamallee qabu kan baratame illee dhaamuuti. Dhufuu ragaan sun maal akka ragu ragaa santu beeka malee abbaan seeraallee hin beeku abbaan alangaallee hin beeku amma karagaa laakkate waan shakkantoota ta'aniiti shakkantoota dhugaafi isaanii gaafatanii inni ragaa ta'ee dhufe kun isaanirratti raguu danda'a isaaniif raguu danda'a isaantu beeka. Manni murtee silaa hanganuu qabu isaanuma qaqqabsiisuu qaba malee haala amma ajajaadha kennamee kanaan karaa ijaan seeraatti yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata. Hin baratamnalleedha jechuudha.
Akka deemsa seeraatti akkasitti manni murtii bakka jara sanaa bu'ee murtii kennuu hin danda'a.
Sabjektiivii ta'a akkuma abbootii seeraatiin akka amma hadda amma daddachi kenne kun yaalcha seeraatiin waan deeggaranuu miti illee immoo deeggarsa seeraa akka qabutti miti kan hubadhu jechuudha.
Garuu kanaarra mana murtii sana keessa turan obbo Ammaa ammoo konneen abukaatoo hidhamtootaati falmii gama isaanii dhiyeessuu hin dandeenye.
Cimanii falmatanii turan isaan illee amma yaaduma nama kaasu kana kaasee akkamitti ajajni akka kanaa kennama kan jedhu cimee immoo falmatee isumarraa kan ka'uun shakkamtootiin obbo Baqqalaan Faafillee cimanii falmatanii hojiin akka kanaa kun tokko mana murteedhaa kana mana murtee bilisaa ta'u irratti duraanoo shakkii qabna amma ifanuu ta'e adeemsi abbaan murtee adeemsisaa jiru kun immoo walumaa galatti saba Oromootis ta'e nurratti illee seeraa mala dhiibbaa nurratti raawwatamaa jiru mul'isa. Kanaafuu humna uummanna kan jedhan yaada marartaanii gurbatanii bu'amaan illee dhugamattu amma ammaa kan dubbatan caalaa marartaanii dhaddacharratti ibsuu yaadanii iddoo boodarraa dhaddachi xiqqoo bobbooraa'uuf taanaan isaan jarri arfan illee yennoo godhanii namni achi keessa jiru shakkamtootiin biraallee hin cabacabanii kanarraa kan ka'e boo ammaan illee jiddumaan hin baanii jarri gaamaarree isaan arfan kanarratti ji'a jahaajaa jedhanii isaan kaawwanitti immoo irra cabacabdan jedhanii ji'a sadi sadi adabamanii mana murtee jeequmsa uume irratti ji'a ja'a jechuun isa dhumaas siriyeesii adaban jechuudha ji'a ja'a ol danda'anii adabanii kun gaafataadha akka oliyyannoo illee irratti hin gaafanne immoo mana murtee jeeqamu irratti oliyyannoon hin gaafatamu baay'ee nama gaddisiisa akka nama seeraatuttis akka nama dhabeeyutitti baay'ee gaariin turre jarri kun arfan jechuun hogganoonni kaafaa'oo amma hidhaa ji'a ja'aan kana fixanitti mana murtiitti hin deebi'an jechuudha.
Kanaan dura laala amma warra galmee gurmeessaa ayyaanoo kana irratti bakkalaa ooluun keessafaman kana himatamaa kudha shanattaa kudha jaattaan takalaakkaluun barbaanne jedhanii amma jibirtii kudhanitti murtee gara falmaan qofa irratti kennuudhaaf kanaan dura beellamaan jiru. Amma adda maal godhanii isin hundi keessan warri galmee kanarra jirtan amma jibirtii kudhanitti murtee kennina kan jedhan adeega kennanii iyyuu amma hin Kan of duratti qabna jedhan sanillee as buutanii jechuudha. Kana gaafa san hin falmanna maaliif himatamaa shanaffaa kaasee haga muraatirra warra jiran nama muraasatu nagaa ittisaa dhiyeeffate malee namni muraasni nagaa ittisaa dhiyeeffate hin xumurre. Osoo kun akkanatti jiru baddachi amma adda maal jedhee tokkoffaa isin ji'a jahaa gabamtan jedhanii lammata immoo himannaan keessan kun beellamni qabame cabee as deebi'ee amma jibirtii kudhanii galmee kanarratti hunduu galamu murtee kennina jedhanii garuu inni ji'a jaha kana asitti mootummaa yoo haala amma jiru kanaan namoota siyaasaan himatamaniif namoota bara dheengaddaa bara duraa bara naannoo qabate kanaan xiigannoota ni godha yoo jedhe kanallee hin dabalata malee ka kanaan ala ta'uu muti.
Maatiiwwan hidhamtootaa dhaddacha arfaffaa keessatti har'a argaman gidduudha tokko haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adde Asallafach mulaatuu turan. haala ture gaafadhee akkas jedhan.
Aangoonni mootummaa akka dhiyaatanii murtii dabarsinanii turanii yeroo baay'ee falmanii turanii manni murtii ofiisaa murtii kan kennee dubbisee fi murtii sanaan dhaggeeffannu bakka nu gaheera yaada laanna'ennaan lakki murteessinee fidheerraa jedhanii.
Maalidha murtii manni murtii kenne waa'ee dhiyaachuu aangawotaa irratti?
Inni dhiyaatanii jarri waan biyya keessa uumamaa jiru hundumaan beektu jiruun waan itti baay'atuuf. as dhufanii siinii ragaa ta'uu hin danda'anii yaadni isaanii dhufanii kan ibsaniif waan adda ta'e miti kanaaf dhufuun isaanirra hin barbaachisu tokkoffaa qarshii baasiin isaaniif ba'utti baay'eedha isaan as dhufuudhaaf mana murtii yeroo jalaa fudhata kanaaf hin dhufanii jedhaniif murtii dabarsan isaan.
garuu warri aangawoonni xalayaa erganii har'as dhiyaachuu hin dandeenyu jedhaniiru.
hin jenne isaan hin jenne manni murtii. ofiisaa murteessee dhufuu hin danda'anii jedhe malee isaan hin dhufnu yookiin immoo hin dhufnaa jedhanii xalayaa isa dura erganirraan adda homtuu waan dhalate hin jiru garuu manni murtii aangoo mataa isaatiin murteessee kenne.
Abukaatoon warra hidhamtootaaf dhaabatan waan falman qabu.
Ee inni dubbannaan keessan hin fudhannu jedhaniin. Hin fudhannu ennaan inni dhiisee bahee isaan ofiisaanii itti falmuu jalqabanii dhiigni ijoolleen Oromoo as keessatti waggaa digdamii shan guutuutti murteessaa ajjeesaa kan turtanii nuni kanumaan kan ta'eedha nuni immoo akka dhufanii kan barbaanne mootummaan uummata nuti busuu waan dadhabeeti jettanii dhiifatama gaafate miidiyaa irratti uummatatu rakkoosaa bahee ibsatee jettanii ergasiin dubbattanii kanaaf kan ammoo dhufanii isuma kan akka nu dubbatanii barbaanne malee waan hambiraaf miti. Inni murtii kun yaada keenya fudhatee gara akka fiduuti. Aqaabiidiin baalasiltaanota fideetu nutti raggaasisaa ture. Amma nuuni makalaakaa misikirii baalasiltaanota waamne kan adda taasise hin jiru. Kanaafuu manni murtii murtii mataa isaatiin hojjechaa jira malee akka seerarra jiru hojjechaa hin jiru jedhaniitu falman isaan. Isiniin dhaggeeffannuu jedhanii.
Eewu ture abukaatoon argame.
Ammaa makonnin yaada keessee harkaan fuunu ennaan dhiisee bahin.
Eega isaan dhiisanii bahanii boodaagaa warri hidhamtoonni kun kan falman.
duratti dubbatanii turanii otuma abukaattoon jiru abukaattoon dhiisee bahee yaada fuudhu jennaan ergasii falmanii mormi isaaniitti deemanii baay'ee rakkoo ture.
kan aangoon akka dhiyaataniif barbaanne mootummaan dhiifama jaa gaafatee fi isa kanarratti yaada isaanii akka kennuu jedhani.
Ee kanaaf barbaanne uummataan ifatama gaafateera uummataan qofa osoo hin ta'in nuti maqaa oneegiitiin oneessu kaase kan jedheen himatamee taasisirra uummataanis ifatama gaafatee rakkoon mataa keenya erga jedheen kun immoo maqaa isaaniitiin hidhamnee jirra as keessa kanaaf. Jarri kun nu dhufuu qabu jedhee jedhaniin keessuma jala mure. Kanuma jedhee egaa daanyaan immoo kan seera irra jiru otoo hin ta'in abbaan seeraa ofiisaa himata kan qopheesse ofiisaa kan murteessu ofiisaa kan dubbatu ta'eetu argame kan egaa isaanii mormaniiru mormanii irratti isin hin dhaggeeffannu jedhanii adabbii jedhanii ji'a ja'a itti murteessaniiru. Jarri kun immoo dhagaa gurraacha irraa mannaa bishaan namuu. irra baqateetu konkolaatee lafa bu'a malee hin fudhata. Hin fudhatu isaanis yaada keenya fudhadhaa jennaan yaada isaanii fudhachuu didan. Kanadha isaanitti dubbachuu jechuun isaan ganaa mana barumsaa galuu qabu. Barumsaaf biyaan seeraa jiru.
Warri hidhamtoonni dhuma irratti hin fudhannu jedhanii maal godhan?
Biyya keenya afaan keenya aadaa keenya balleessuudhaaf jedhanii faarfannaa tokko baafataniiru. Faarfannaa sana faarfatanii achi booddee Amaariffaatiinis Oromeeffaatiinis ammaa booddee ijoolleen Oromoos ta'e ijoolleen Itoophiyaa dhumuun qabdu nurratti ga'uu qaba. Injifannoon immoo kan uummata bal'aati jedhanii daanyoonnis wal dhaga'uu dadhabanii akka dhagaa gurraachaa ta'anii uummata dhaggeeffatu malee jecha tokkoyyuu hin dubbanne.
Maalii fi adaba ji'a ja'aa kan itti murannu?
Mana murtii jeeqxanii jedhan egaa seerarra isa jiru seerarra oolshaa mirga keenya falmannaa. hindubbataannaa isa jedhaniin irratti murteessanii waan an biraa miti.
Hidhamtoonni Oromoon ta'een jiru turanii achi.
Ee jiru ijoolleen warri afaan beekan isaaniin gargaaraniiru warri afaan hin beekne immoo warra harka walitti rukuteef warra foorixee ba'aa jennaan waan Oromoo ta'eef baastaa jedhanii lolanii harkaan isaaniiyyuu innaa lolanii hin ba'u as keessaa jedhaniin warra hin ba'anii booddee kan keessaa immoo na gaddisiise har'a warri mana murtii dhaddacha daawwachuuf dhufe innaa isaan faarfannoo fi innaa isaan dhaabbatanii agarsiisanii hamlee kennanii bira dhaabbachuu kan qabanii ennaa bo'an baay'ee natti dhaga'ameera keessuma maaliif ennaa isaan akka isaanii dubbatanii ennaa isaan falmatanii baay'ee gaddanii bo'anii bo'ichi humna ta'uu jabaadhaa jechuun humna ta'a maaliif hundumti keenya iyyuu yeroo baay'ee boonyeerra ammas bo'aawuma jirra garuu jara fuulduratti bo'ichi hin barbaachisu jabina kennuufiidha kan barbaachisu.
gama biraan mana murtii federaalaa olaanaa lidataa dhaddacha kudha salgaffaa irrattis himatamtoonni har'a dhiyaatanii jiran kanneen keessaa mana hidhaa qiliinxoo gubdan jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaate akka jiran obbo Wandimuu Ibsaa dubbatanii jiru.
Ijoollee jamisee bantii kan jedhaman nama torba shoroo keessaa himataman keessaa nama sadii bilisaan yoo gannaa dhiisan nama afurii shoroo keessa irraa gara bileetti jijjiiramee akka kalaakalaa kennamee. Kana biraatiin hadhaa dhaddacha kudha sagalii keessatti warri soddomii saddeetii kan qiliinxoo gubdan jedhan sunillee muddee digdamii sadii kaasee haga guyyaa har'aatitti guyyaa kudhaniitiif abbaan alangaa akka ragaa caqasiisu beellama kennaniifii turanii beellama guyyaa kudhanii kana keessa abbaan alangaa guyyaa sadi qofa fayyadamee hadhallee amma hin qabu jedhee kanarratti mormichi baagoonee nullee ta'e jedhee maamila keenya jeequuf kan jennu nus hin mormanne abbaan alangaallee mormatee dhaddachi kana caqasee boru ganama ragaa abbaa alangaa kana akka carraa kenninuuf moo kenninuuf irratti ajaja kenna jedhanii dhaddacha lamaan irratti haala kanaan oolaa.
Obbo Hundimuu Ibsaa deebii keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee dalaan alaattanii baay'ee galatoomaa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets mootummaan carraa koodugaltoota ijoollee kuma dhibba saddeet eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii dabalatee amajjii kudha sagal kadhumatu bajata mootummaa raggaasisuuf guyyoota shan qofaa qaba. mormiin farra mootummaa kan guyyootii sadii hookaraan guute biyya afrikaa kaabaa tuunisiyaa keessatti erga geggeessame booda namoonni dhibba shanii ol to'annaa jala oolaniiru. pireezidaanti doonaald tiraamp gorsaa addaa rooberti miiwuler waliin waa'ee qorannaa duulli filannoo raashaa waliin hidhata qabaachuu laalchisee mari'achuuf walarguun hin fakkaatu jedhan. waliigalteen sagantaa niwukilaraa iraan hojiirra oola yaaddoon misaayilaa baalastikii giddugaleessa bahaa keessatti oomishuu see yaaddessaa ta'us sun qofaatti ilaalama jechuudhaan hooggantuun imaammata alaa kan gamtaa awurooppaa federika moyireenii beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.